pia asubuhi njema popote ulipo.
iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederica nkundikije reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana
mwaramutse frederike turayahera kuyavugwa muri afurika abapolisi muri nigeria barabohoje abantu hafi ijana bari bamaze hafi amezi abiri baranyurujwe mu ishamba mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu ibi byavuzwe n'igipolisi ejo ku munsi wa kabiri igipolisi n'igisirikare ca nigeria bimaze amezi bikurikirana imihari yitwaje ibigwanisho bikomeye izwi nk'abasuma yama yahohoteye abanyagihugu cyane cyane hagati mu buraruko bushyira uburengero igipolisi kivuga kandi ko cyafashijwe n'abahoze ari abasuma biyemeje kuvavanura n'uwo mwuga intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu ihembe rya afurika jeffrey feltman azogendera i etiyopiya ejo ku munsi wa kane kuganira n'abategetsi bakuru b'icyo gihugu ku mugambi w'amahoro wiyaguye nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa amerika ned price uru rugendo rw'iyi ntumwa ruje kandi nyuma y'aho amerika igiriye ishavu ikura etiyopiya mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya afurika na amerika yitwa agowa ikagiriza etiyopiya guhungabanya agateka ka muntu mu bihe by'intambara amerika hamwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu bavuga ko etiyopiya yazibiye ibifungurwa byo gufasha abanyagihugu kandi bavuga ko habaye ubwicanyi kivunga hamwe no gufata abagore ku nguvu amakuru kuri sudani leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe rya buraya baragabishije igisirikare cya sudani kutishiriraho umushikiranganji wabo wa mbere inyuma y'aho umusivile yahahora abdala hamdoke atangiye imihoho ku munsi wa mbere mu itangazo rusange ryashyikirijwe n'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'amakungu ibyo bihugu byo mu burengero bivuga ko bitazoshigikira umushikiranganji wa mbere canke leta yose izogenwa abasivile batabigizemwo uruhara ibyo bihugu rutura bya buraya na amerika byavuze ko byemera ishigwaho ry'ubutegetsi buciye muri demokarasi muri ico gihugu ca sudani byongera bigabisha abasirikare ko hazoba ingaruka atari nziza mu gihe ivyo bitokubahirizwa hanze y'umugabane wa afurika leta ya amerika yavuze ko yahagaritse umwe mu bakekwa kwica perezida wa haiti jovenel moise mario antonio palacio umugabo w'imyaka mirongo ine n'itatu yahoze ari umusirikare wa colombia yagirijwe kandi kuba yaratanze ibikoresho byakoze muri ubwo bwicanyi yarengutse imbere ya sentare ya miami ni muri leta ya florida ejo ku munsi wa kabiri yafatiwe muri jamaica mu kwezi kw'icumi mario antonio palacio ni umwe mu barenga cumi bahoze ari abasirikare ba colombia bagirizwa kwica perezida moise mu gisata c'amagara y'abantu abashakashatsi mu bufaransa bavuga ko batoye ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda bwihindagura kenshi ni mu gihe isi ikiri kiragwana n'ubwoko bwa omikrone bwandukira ku murindi munini abahinga bo mu ntara ya marseille bavuze ko ubwo bwoko bwatowe ku barwayi cumi na babiri baba hafi y'intara mu kwezi kw'icumi na kabiri uwa mbere yapimwe ko yabwanduye inyuma y'urugendo yagize muri kameruni abo bahinga b'abafaransa bavuze ko basanze ubwo bwoko bwihindagura inshuro mirongo ine na zitandatu ku buryo bibaza ko atarucanco ruzobutururuza kandi bwandukira cyane kuruta imigera ya mbere ni mu gihe ubwoko bwa covid cumi n'icyenda bwa omikrone bukibandanya kwandukira ku bwinshi abantu mu bisagara bitari bike n'ibihugu ku isi hano muri leta z'ubumwe za amerika omikrone yagize ibice mirongo icyenda na bitanu n'ibice bine ku ijana by'abanduye mu gihugu cyose ku munsi wa gatandatu
urakoze aroyiza bigira imana kuri aya makuru yo hirya nino uhejeje kudushikiriza tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero mirongo ibiri na zibiri mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika leta ya niger yemeye kuba irabangira mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu ku ngingo yo kwirukana abanyarwanda umunani boherejweyo na sentare y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu by'ukuri ni agahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga nigeri yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye uyu ni metre innocent twagiramungu umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha aba mu gihugu cy'ububirigi amakuru mu karere k'ibiyaga binini urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibyaha mu rwanda rib hejuru ku munsi wa kabiri rwaratangaje ko rwataye muri yombi umuyobozi w'uruganda rukora inzoga yitwa umuneza nyuma y'aho iyo nzoga bikekwa ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bagera kuri cumi na babiri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali no mu karere ka bugesera mu burasirazuba ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda umuvugizi wa ribu umurangira tiyeri yabwira dijwi ry'amerika ko abafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake bamwe mu babonye bahitanywe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana kuko uwanywaga iyi nzoga yahitaga agapfa uyu ni madamu nikuze hadiji uyobora umudugudu intambwe mu murenge wa kimihurura mu karere ka gasabo waguyemo abantu umunani bivugwa ko bishwe n'iyo nzoga umuneza twabimenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu cumi na babiri twari dufite hapfuye umunani bane bari mu bitaro inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga umuneza na tuzana kugira ngo agaragaze ibimenyetso yaribwaga mu nda agataka n'umutwe mu minota zeru akakubwira ngo arahumye ntareba akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira ni igitangaza cyane birakabije ntago ntago wabishyikira mugenzi we bwana yumva gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa kimuhurura nawo mu mujyi wa kigali nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe yavuye ahantu kunywa ageze mu rugo araryama bamuhamagara saa munani bambwiye ko umuntu apfuye nta kuremba guhari yarwaye umunsi umwe nta kurwara kwabayeho rwose turashyingura bisanzwe uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjya nk'inzoga ariko bavuga ngo ko imeze nka rikeri baba bumva ko ari nka karikeri mbese ko ngo mu kanwa bumva ari nka rikeri kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya noheli ubwo rero umukurage yaravuze ati ubwo umuneza bavuze ko ari we wishe abantu njye nimunyihere tuzane ninywere ntabwo wo bawuvuze mu byishe abantu ubwo ni uko kuva yanywa iyo nzoga ubwo niriweho gutyo kugera saa kumi n'imwe umwuka umushizemo ubwo twarashyinguye nyine kuri bonane asize abana babiri ubwo ni ubwangu nyine tugiye gusigara tureba abo bana ntabwo tuzibagirwa bibiri na makumyabiri na rimwe twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu iraduhekuye nuko iratugabanyije umubare kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri yitwa umuneza na tuzane zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira ijwi rya amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana emili bienveni yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage umuneza biragaragara yuko iyo iri ikinyabutabire yangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol ariko igikuru muri byose abantu bakwiye kuba banumva kuko nizo ubutumwa dushobora gutanga gukora kuko nabo bakoraga udafite uburenganzira icyangombwa kikwemerera gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho ubwabyo ntibyemewe nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabanje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko nabyo ubwabyo ntibyemewe kugeza ubu ribi ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga umuneza bwana marcel ngarambe rib ikongeraho ko hari n'abandi bantu bane nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage rib isobanura ko abafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka irindwi ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye itegeko rivuga ko umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze imyaka ibiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta leta ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo yategetse abafise imodoka n'amapikipiki zunguruza ingenzi kuvyandikisha no kubisiga amarangi kugira ngo ntibitiranwe n'abagizi ba nabi inyuma y'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa muri iyo ntara ni inkuru ya ali asanka mu gisagara ca goma iki ni icyemezo leta ya kivu ya ruguru ivuga ko kigamije kurwanya ubugizi bwa nabi mu mijyi igize iyo ntara ni igikorwa cyahereye mu mujyi wa goma aho abatwara moto bose basabwe kwiyandikisha naho abashoferi b'amatagisi bategetswa gusiga amabara aranga ibendera ry'igihugu y'umuhondo ubururu n'umutuku imodoka zabo alegeta aherutse gushimutwa abamujyanye bakoresheje tagisi yari ivuye igoma bamugeza muri parike ya virunga yarekuwe umuryango we umaze gutanga amadolari ibihumbi bitanu aravuga ko izi ngamba zatinze akaba ashyigikiye abayobozi babitekerejeho
ubundi ibyo ni byo byiza kuko buri nshuti ushobora kumperekeza ari bumenye nimero y'itagisi yanjanye n'ibara ryayo hari n'ikibazo cy'impanuka benshi mu bashoferi bakunda kwiruka ubu ibyo nabyo tuzi yuko birangiye ubu tuzajya tubashakisha aho ari hose
abatwara moto barasaba ko icyo gikorwa kibaheraho bavuga ko bizatuma abakora uwo murimo bose bamenyekana alfred kiko ni umwe muri bo
jewe nk'utwara moto ndishimye cyane kandi ngahamagara abagenzi banjye kubishyigikira
kambare muhisa amaze imyaka makumyabiri atwara bisi mu mujyi wa goma kubwe asanga ko umurimo wabo waringiriwe avuga ko iki gitekerezo kizafasha kurwanya abateza umutekano mu identifier les motards c'est une bonne chose et peindre aussi les voitures et ça serait aussi une kwandika abatwara za moto no gusiga amabara nabyo ni byiza kuko bifasha abaturage bamaze iminsi bagowe n'ikibazo cy'umutekano turasaba ko abashoferi bazi yuko ariko kazi bagira bubahe uwo mwanzuro wafashwe n'abayobozi b'intara
muri rusange abaturage barashima iki cyemezo bakaba bafite icyizere ko kizafasha kugarura umutekano wari umaze iminsi utameze neza zainabu safari ni umwe mu bagore bikorera imizigo mu isoko ry'igoma
ntibarekere aho ku mamoto n'amamodoka gusa kubera ibyo umuyobozi amaze gukora mu kanya ni ugushaka kumenya niba afite amamoto zingahe mu mujyi wa goma ariko babe maso
uyu mwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umujyi wa goma koroneli kabeyamakosa francois uje nyuma y'ubwicanyi bwaguyemo abantu batanu mu kwezi gushize abakora ubwo bwicanyi bakoresha moto n'amatagisi ni icyemezo kizakomeza mu yindi mijyi hagamijwe gushakisha icyazana ituze mu baturage ali asanka darius ijwi ry'amerika urakoze yari urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu kuri wa mbere rwaratangaje ko leta ya niger yemeye kuba irahagarika mu gihe cy'iminsi mirongo itatu iyirukanwa ry'abanyarwanda umunani bambitswe izera ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe Maître Innocent Twagiramungu umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha arasobanura uko icemezo ca leta ya Niger gikwiye kwakirwa yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu by'ukuri nagahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga nigeri bayasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye hateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye yari amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu biriya byaha urukiko rwa rusha rwaburanishije ku birekeye jenoside mu rwanda ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo yasinywe n'igihugu cya nigeri n'umuryango w'abibumbye ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye ayo masezerano kugira ngo habe haboneka umuti kuba rero igihugu cya nigeri cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u rwanda kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu rwanda biteye ikibazo gikomeye bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya nigeri ndetse no ku isura y'ibihugu bya afurika mu ruhando mpuzamahanga kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye uravuze ngo bagombaga koherezwa mu rwanda hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu rwanda mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa nigeri nta handi bagomba kwerekeza byihuse kumva bitaba ari inkuru yo kuzimura nta handi bagomba kujyanwa bagomba gushyikirizwa ubutegetsi bw'u rwanda ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinyanye na nigeri ateganya ko abantu batagomba gusubiza mu rwanda kubera ko tinywa ko u rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho ariko metere twagiramungu mvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ane mukurarinda yavuze ko hano ku ijwi ry'amerika yavuze ko u rwanda rutifuza bariya abanyarwanda bari muri nigeri ko bajya mu gihugu bihitiyemo ayo makuru avuga ko u rwanda rubashaka yavuye he ikibazo turimo ni ikibazo cya politike ibyo harimo ko arinda yavuze nta komantere ntabishyiraho cyane ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu rwanda ntabwo ari uwo guhishira kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo biregure gutyo ari uko babona umugambi bapfiriyemo bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo nigeri isabwe kubashyira mu rwanda muzi ko mu cyemezo nigeri yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafatwa icyemezo bavuze ko ari impamvu za diporomasi ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abantu baba muri nigeri nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u rwanda n'abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri nigeri kiyishyira gitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa nigeri mbese amategeko ahatira nigeri gutangaza ibyo yakoze ku mpamvu zijyanye n'ubugororangingo bwa diporomasi nibyo ari amasezerano nigeri yagiranye n'umuryango w'abibumbye mu gihe cyose nigeri isanze itazabasha kwibahiriza nk'uko yari yabyemeye igomba kongera ikavugana n'uwo bayasinyanye ari we uriya muryango w'abibumbye kugira ngo haboneke igisubizo mu bisubizo rero bishobora gufatwa nigeri ntabwo yahatirwa ko bari abantu bazaguma mu gihugu cya nigeri cyane cyane ko n'amasezerano yateganyaga ko abantu bashobora kuzashakisha uko bashyirwa mu bindi bihugu ubwo rero niba nigeri isobanuriye umuryango w'abibumbye ko hari impamvu zaba zo mu rwego ubutwerane n'andi n'ibindi bihugu impamvu za diporomasi zituma itagishoboye kubahiriza ya masezerano ikizakurikiraho ni uko umuryango w'abibumbye uzatangira ukavugana n'ibindi bihugu bigiye bagize umuryango w'abibumbye kugira ngo abantu babonerwe ikindi gihugu bashobora kujyamo cyane cyane ko benshi bafite imiryango iri mu bihugu hirya no hino muri afurika mu burayi muri za amerika na canada bashobora kujyamo metre hindosa turagira mu ngo urakoze cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze ibintu sinamukora ndetse n'abanyarwanda n'abandi banyamahanga badukurikiye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamenyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icenda ingabo z'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika zarimarimye abasangwabutaka bo mu bwoko bwa sioux barenga amajana atatu ahitwa pine ridge muri leta ya dakota y'epfo mu majaruguru yo hagati y'igihugu inkurikizi n'izihe nivyo mugenzi wacu thomas kamerindi agiye kudushikiriza mu kiganiro amerikana
mwaramutse neza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda mirongo cyenda ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zataye muri yombi uwategekaga igihugu cya panama general manuel antonio noriega turarebera hamwe muri make imvo n'imvano yabyo ikaze mu kiganiro amerikana manuel noriega yavutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kane nyuma y'amashuri yisumbuye yize aya gisirikare yabaye ofisiye n'ipeti rya mbere rya suriyotno mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri imyaka itandatu nyuma yaho yagize uruhare runini muri kudeta ya general omar toriyos wahise amugira umukuru w'inzego z'iperereza za gisirikare toriyos yapfuye mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe aguye mu mpanuka y'indege itarasobanutse abasirikare bo hejuru barwaniye ubutegetsi bashaka kumusimbura maze mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatatu noriyega wari umaze kugera ku ipeti rya generali no kuba umugaba mukuru w'ingabo za panama bose arabahirika afata ubutegetsi hagati aho mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi cia ni ukuvuga ikigo cy'ubutasi cya leta zunze ubumwe za amerika nayo yari yaramuhaye akazi ko kuyinekera no kuyifasha kurwanya abakomunisita ku mugabane w'amerika y'epfo muri urwo rwego nk'urugero yorohereje leta zunze ubumwe za amerika koherereza intwaro n'amafaranga inyeshyamba zo muri nicaragua zitwaga contras ariko nyuma cia yaje kumenya ko noriyega yagurishaga amakuru no muri cuba no mu bihugu by'abakomunisita by'uburayi bw'uburasirazuba CIA yaje kumenya nanone ko Noriega akorana bya hafi cyane n'imitwe yacuruzaga ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga ibi byose byamuteranyije na leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi abaturage ba panama bakoze imyigaragambyo yo gusaba Noriega kuva ku butegetsi yahise ashyiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe afunga amaradiyo n'ibinyamakuru yibasira abatavuga rumwe nawe ku buryo budasanzwe leta zunze ubumwe za amerika yahise ifunga imfashanyo yahaga panama mu kwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani noriyega yatangaje ko panama iri mu ntambara na leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka wakurikiyeho inkiko zo mu rwego rw'igihugu ebyiri urw'itempa n'urw'i miami mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika zemeje impapuro zo guta muri yombi noriyega ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge mu rwego mpuzamahanga kugera no muri leta zunze ubumwe za amerika ubwaho iyezandonke no gucuza abantu utwabo mu mugoroba wo ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda abasirikare ba panama barashe liyotona robert paz wo mu mutwe w'ingabo za amerika w'abamarines minisiteri y'ingabo za amerika ivuga ko uyu musirikare wayo yari agiye gufata amafunguro mu mujyi wa panama city umurwa mukuru wa panama kandi ko nta ntwaro yari afite urupfu rwa liyotino paza rwabaye icyo bita kasus beri ni ukuvuga igikorwa kiba intandaro y'intambara bukeye bwaho koko perezida george hw bush yahaye ingabo z'igihugu cye uruhushya rwo gutera panama no gukura noriyaga ku butegetsi ijwi ry'amerika ku itariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda abasirikare ba amerika bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu batangiye intambara kimwe cya kabiri cyabo bari basanzweyo mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'umuyoboro w'amazi wa panama canal de panama mu gifaransa uhuza inyanja ya atlantika n'iya pasifika abandi bagiyeyo baturutse mu bigo byabo muri leta zunze ubumwe za amerika imirwano yamaze iminsi itanu irangira ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zigaruriye panama kandi na noriyega yavuye ku butegetsi ariko we yarazimiye leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho igihembo cy'amadolari miliyoni imwe yo guha uwo ari we wese wari gutanga amakuru yari gutuma afatwa abasirikare ba amerika baje kumenya ko yari yihishe muri ambasade ya vatikani i panama city yahamaze iminsi icumi maze ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda mirongo cyenda ayisohokamo yishyira mu maboko y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika n'abapolisi b'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge us drug enforcement administration dea mu cyongereza bukeye bamushyize mu ndege bajya kumufungira i miami mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri urukiko rwamuhamije ibyaha rumuha igihano cyo gufungwa imyaka mirongo ine rwaje kuyigabanya ruyishyira kuri mirongo itatu nyuma na none rurayimanura kugera ku myaka cumi n'irindwi kubera kwitwara neza muri gereza manuel noriega yanditse amateka yo kuba uwari umukuru w'igihugu cy'amahanga wa mbere na mbere wakatiwe n'inkiko za leta zunze ubumwe za amerika amaze imyaka makumyabiri muri gereza leta zunze ubumwe za amerika yamwoherereje ubufaransa nabwo bwashakaga kumuburanisha ibyaha by'iyezandonke zaturukaga ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi urukiko mpanabyaha rw'i pari rwakatiye noriyega gufungwa imyaka irindwi no gufata umutungo yari afite muri banki zo mu bufaransa wanganaga n'amayero miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu noriyega yafunguwe amaze umwaka umwe muri gereza mu bufaransa bwahise bumwohereza mu gihugu cye panama mu kwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na rimwe panama nayo yahise imufunga inkiko zayo zari zaramukatiye adahari igifungo cy'imyaka makumyabiri zimaze kumwemeza ibyaha byo guhotora abataravugaga rumwe nawe igihe yari akiri ku butegetsi manuel noriega yapfiriye mu bitaro mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi akiri mu gifungo muri panama azize uburwayi yari afite imyaka mirongo inani n'itatu y'amavuko nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwese mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri isaha twashaka gufata aka kanya ngo tubifurize umwaka mushasha muhire muze muronkemwo ibyo mwifuza byose muhereye ku magara meza akanya gasigaye mu makuru yacu reka munsi tugahebereye mwebwe mwatungikanye intasho zo kwifuriza umwaka mwiza nje nitwa byuzuye christian ndi muri ho plato ya minembwe precisement mu minembwe centre ubu ndatashya abantu bose batuye muri minembwe inshuti n'abavandimwe abahuye n'ibibazo bitandukanye bose ndabatasha kongera ngatashya abantu bari mu karere ka rurambo barimo shaka ndatashya umuvandimwe wanje patrick makombe ari mu gihugu cya kenya kongera ngatashya inshuti yanjye nyamasoso joyeze yari atuye mu gihugu cy'ibubembe ariko ubu ari mu bugande ndifuriza rero abo bose ndabatasha kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri nitwa francine niyongere nkaba nashaka ndi buvira nkaba nashaka gutasha mama wanjye mukamusoni mari makire na papa wanjye sindayihebura jean batiste bako mu ntara ya muyinga komine gasogwe zone ni bwasare ndatahije na mwene wacu mukuru wanjye nkenguruka imana eveline ndatahije na fabrice tuyisenge bari mu ntara ya muyinga nyene ndi ino muri kongo kabisa ndakomeye ndabatahije nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye idini rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umunsi mwiza